raadiyoo nuura hudaati. Raadiyoon nuura hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuura hudaan soora qalbii musliimaati. Nuura hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nagee jirtu kabajamtootaa dhaggeeffattoota raadiyoo nuura hudaa hayyama rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamiisaa tan hukmii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa itti isiniif dhiyeessinu qabannee dhufnee jirra
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على من ارسله الله رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد gabroota rabbii dhaggeeffattoota hordofootaa raadiyoo nuura alhudaa akkuma san eeggattootaa yennaa tan teessanii pirogiraama riqicha sunnaatii fi dhaddacha jaalalaa waa hunda dura assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu iyyannaan arran tanaa ta dhaddacha jaalalaati abbaan iyyannaa tanaa galmeen isaa dhibba saddeetii fi kudha lama mee obboleeyyan islaama warreen gartee hedduu janaajina takkaawoo haasawa bu'aan qabne faayidaan qabne khasaaraa malee warreen dhalaadhaa wajjiin daangaa rabbiin jibbuu keessa cabsanii hirriba wal dhorkanii eega isaan jidduutti rakkoon adda addaa uumamtee haruma fedheenu haa ta'u eega waa baratan sheenaan itti dhuftu cuftinuu if eegganna akka godhatan if eegganna halkanii guyyaa keessatti dhiiraa fi dhaalaanis akka ifin irraanfannee isaaniif dhaamna gaafii kanaa kana keessatti mee warreen akkasii if haa laalanii akka daawwitiitti. Akka ijoo obboleessi keenya kun ani nama dardaraa tokko musliimaati garuu shariikaan qaba intala takka ta kiristaanaa isiidhaan wal baranne intala tana eega wal barre amata kudhan amata kudhan dura intala tana wal baratan. Duba intala tana gaafa wal barannu wal barnoota kana keessatti oduma gartee gaa janaajina haasawa jedhamu. Wal sossoba jechuu bar. Haasawa gartee wal sossobaa ha wal jibbaa ha wal walitti mul'ifachuudhaan maletti keessatti wal jibban morma olii wal jaalatan. Hakkanaa kun maal jaalala gartee afaan deema godhatanii keessammoo hargeessa uffatanii waan waliin dabarsan. Walbarnoota kana keessatti duuba malatti baasu inni gartee karaa shaaxirwa if godhee beekaa if godhee egaa wal sossobiinaan tokko ni jirtiimi garuu malachuutu dhiiraa fi dhalaanis walbarnoota keessaan dabree boodan tala tana mee waa. egaa yoo kana jaalattu taate mee maallaqa waanaa ergiin jeen isiinis if duuban deebide yeruma san keessatti birrii kuma tokko naaf ergite. Ani lastu ani ammoo yeroo san keessatti maqaa islaamaa uffadheetiin jira malee waan islaamummaatii hin beeku nillee ibaadaallee hin qabu. Haa ta'u yeroo gabaabdu booda rabbiin ol ta'e dandeettii isaatiin fedhii isaatiin. na qaceelchee islaamummaa tanatti na deebisee dinkiyyaas barachaadhaatiin jira salaatallee eegalee duuba. Eegaan gartee waa ilma muslimaa tahuu kiyya fitti dhagahee diinillee waa gurraan babbaradhe intala muslimaa takka taniin jaartii godhee ilmaan irraa horuun barbaadu seen. Duuba akkasittiin intala akkasii takka argadhee bultii waliin jaarradhe. Eegaan gartaa bultii jaarii kana boodaan islaamummaas hordofuu eegalee wayis baradhee namni yoo gartee nama tokko miidhees horii isaa yoo nyaatees amaanaa namaa yoo kaadees yoo malaan malaan jaalala gartee hargeessaa garaa keessaa hin jirre ta mormaa oliin deema tana gartee sababa akkanaatiin namni yoo gartee waa horii nama harkaa baafate waan akkanaattis namni boru irraa gaafatama jechuutu narrabe. gaafa kanaan duuba intala kuma tokko na ergite san tan amata kudhan dura wal baranne sanii yaadadhe duuba eegaan fuudhe eegaan bultii jaaradhe kana boodaan kuma sanii jecha intala san yaadadhe halkanii guyyaa duuba miidiyaa adda addaa irraan intala tana barbaadu seenee duuba argachuma dadhabe fedhii rabbiitiin yeroo boodaa tana odumaan barbaadu odumaan barbaadu feesbuuka kan bakkaan gartee duraan itti baradhe san caayaa badii bakkaan dur itti baradhe sanittiin isii arge duuba. Gaafaan isii achirratti arku duuba ana balu je'eetiin maqaa kan kutti himee waan waliin dabarsinellee iddoo keenyatti haasawaa fi waan naa gootee fi akkuma san maallaqa naa ergitellee hubachiise. Anammagaa yeroo kana keessatti haniin gartee isiintu waan san irraanfateefiin taa'a sa'ellaa isiin na daran na beeyti waan naa ta'es beeyti waa dubbiin bakkaan ani itti sii ilaalu san hin jirtu anaatu gowwoomfitti gowwoome malee. Amma gaafa kana duuba ikkiniin akkiniin je'een yaa addee tiyyaa bar gaafa duraa tokko maallaqa kuma tokko naa ergitee turte amma gartee maallaqa san liqiis atis naan hin jenne anillee naa erga humaan siin jee maallaqni sun duuba akka gartee malaan shiraan namarraa waa fudhatee natti dhagayame. maallaqa saniin gartee akka boru fuula rabbii dura dhaabbannu kan nuti akka musliimaa kan ta'e amannutti akkaan hin gaafatamneefiin maallaqa san si erguu fedha akkaawuntii teenaa ergin jeen gaafaan akkana je'uun dubbii naan deebifne usteetuma barruu naa barreessite maal jetti barruu si keessatti waan qalbii na cabsu waan na yaachisu naaf barreesse akka jetti ta duraati ani maallaqniiniin. naa kenni siin je'ee sirraa barbaadee siin jiru maallaqni si kennellee hin jiru ammoo ati dhageeffadhume ammoo ati eega adda baanirra ani boolluma xiqqoo takkaan sii qote guddoollee siin qonne eega ati gartee bakka tana jiraatte waan dabre cufa eega ka irraanfattu taate boolla gartee ati keessaa bahuu hin dandeenye jiruu ta'e keessatti saniin sii qotee jira kurfaawi akka boolla san mataan seettu gasseentu akka ol bahuu hin dandeenye akka mana keessii taatu booltisan qophaa'u na eeggadhu naan jette. Amma gaafa kana jechuma isin jette kanarraa jiruun na jijjiiramte ifiin shakke. Duuba jaartuu tiyyata wajjin jiru tanaan illee wal jibbuu arraanni keenya waliin qaciiluu dide. Inumaa waan gaariillee walii jennee waliin deebifne wanni gaariin jennullee nulachuu nu arsiti. Jaartummaan tiyya takkaan na jaalatu taniidhaan jaaladhu tunis duuba inuma arra lafaa hoo kaate suma argaan fedhuu siin jibbaa na hiikinaan jetti. Gaafa kana duuba ani bakkaan jiru sanirraa ka'eetiin bakka biraatti diqqoo nama cufarraa fagaadhee qubadhee waswaasni bakka tanatti natti guddate. Gaafa kana duuba wanni natti dhagame intala akkas naan jette sun ta kiristaanaa suni taniin waan nu jiddu dabre cufa irraanfadhee isii yaadattee an isii irraanfachuu kiyya kanaaf halkanii guyyaa hirriiba dhabdee mala na yaadu jirtu taniin an irraanfadhe tana sa'illaa intalti tun sihirii na godhuun dhabdu jechuudhaatu natti dhagame. Duuba nama odeeffadheetiin namni sihiriin itti jirtu milikeenni maali jee waa hedduu naa himanii waan san keessaa duuba waaniin an qabu hedduun firratti arge. Ani nama gartee kitaaballee baratee diin beekee ruqyaa shari'aa waan gartee firra qara'anillee nama beeku miti. Har'a yeroon jiru tana keessatti mataan kiyya bakka lama na ta'e jira dhukkubbiis. Waadiin godhu wallaale nyaanni natti hin goru namaa waliin taanu mee akkamittiin sihirii isiin na goote tanaa firraa hiikaa aja obboleessi keenya kun. Yaa obboleessa kiyya ta duraati ati wanni siin jennu namni tokko namni tokko ganamarra hanga fiixee beekuun barbaachisa. Namni tokko intala dhalaa takka wajji hoggoo ol barate kaayoo qabaachuu qaba. Sa obbalee itti rabbii tiifiin baradha moo intala tana gartee fuudhaafiin baradha waa lamaan kana achiin jiru dhalaa keessa. Yoo rabbiif jecha gartee kan jaalattu taates isiinuu kiristaanaa waan jaalattuuf hin qabdu. Yoo odoo dhuguma saniin nama gartee shurufkaa diin qabu taate mataa keetiif amata kudha dura wal beeytanii intala tana silaa islaamummaattuu galchite. Ati immoo hanga wal jirtan kana keessatti malatti baaftee waan isiin qabdu ma irraa nyaachuu qofaatu si yaachisu ta'e. Intalti immoo amata kudha dura wal baratan sun waan itti maallaqa kana gartee sii kennite qabdi. Waan maallaqa kanatti sii ergite qabdi. Dhugaa jirtu himi ati bakka tanatti. Intala tana fuudhaaf wajjiin turtuu haasoytuu rabbii tokkicha qofaa si beeka intala tana gartee zinaatti gootee hamtuutti dalaydee waliin turtanu wanni takka yoo jira yoon jiraanne intaltii tuni si gala halkanii guyyaa hirriiba dhabdee qalbiin si yaadaadha waan ati isii waan ati isii goote isiin beeytu ati irraanfattee isiin boolla sii qotuu yaaduun kuni wanni laaftuun isin jidduun jirtu obboleessa kiyya. Rabbii keessa uume sodaadhu. Namni gartee tokko kan ati sobdu kan miitu kun muslimaa fi kaafiraa fi yahudaa waaqeffataan qabu. Ilmi namaa ilma namaati. Sigalee amma waan ati irraanfatte cufa intaltii tun jecha gabaabaan dubbii sirraa fixxe. Hanga arraa tanaa intalti si eeggachaa jirti. Jaalattuu jibbitu. Waan ati baallama gooteef waa wajjin dabarsite. Rabbuma tokkicha isin uumeetu isin beeka. akkanuman lafaa ka'ee namni gaafa ati gartee itti akka nama waan isiin tuni gowwaa umaan beeynetti ati malatti baaftee horii irraa nyaattu sun isii gowwaa fi yaadattuuf ta'isa. Isiin kaayoon si onnee si kaayattee feetee jaarsa si godhachuufis feetee akka itti waltaatan sii fi isii wal beeka ushummaa wajjin jireenya waltaatanis isinumaatu wal beeka. Obboleessa kiyya. Intaltii sirraa fagoon qabdu durumaanu. siitu iffageeyse irraa gartee waa nyaadha jechuutti yaada gabaabse malee haa ta'u waan achirraa ka'erra jecha gabaabaa tokkoon intalti onneesi fuute gabaabaan sun maalire amman dura gartee ani boolla gabaabdu diqquma takkaan siiqote mee boolla san seenee haa bahu gorfamuun oolu na yaadachuun oolu je'eetiin boolla gabaabduu namnitti. gufatullee seenii raabahu sii qote ifarkuu dadhabde arra eega na barbaaddee na dhufte kan waan an si irraanfadheetti kana kanaan jettu taate boolla guddoo ta'ati keessaa bahuu hin dandeenyeen miilaa mitii ta'ati mataan seentu sii qopheeysaa jira ifin irraanfatinii siin jette hin afniga waan irratti intaltii tun akkana siin jettu si qofaa beeka sirra rabbi tokkicha si uumeetu si beeka. Waan achirraa jecha isiin jette kanaatu sammuu si seenee diinirraa wallaala'a tahuu keeti wajjin rabbii kee irraanfattee kanama jiraachisu, kanama jeessu, kanama kaasu, kawaa nama godhu jechuu irraanfattee nama gartee diinitti illee maltee yoo waswaasni kanaa nama qabe nama qabee aayita akkam firra qara'an jettillee waa barachuu dhabuu keeti wajjin gaafa gartee rakkoo kanaa rakkoon sirra geesse. warra keetii fi wajjin wal dhabiinsi dhufnaan karaa kaaniin jijjiiramni adda addaa fayyadhabni sitti dhufnaan eegantalti sun akkas naan jetti boodaan fayyaa dhabe jettee kabiira sheexaanii fi warra gartee dajjaal warra gamaa gama namatti waa gumgumuu bira dhayxee odeeffattee ee wanni kanaa sihiriidha sihirii si godhan siin jedhan. Odoo isiilleen tahin yokkana taate wanni kanaa sihiri siin jedhanii ammallee rabbii keetitti ciba garagaluu dhiifte waan intalti dhalaa siin jette takka fudhatte fedhii qariinaa shayxaanaa warra gartee hoggaa waan namni tokko siin jee ati waan san dhuga jettee fudhatte si miidhu qariinaadhaa fuulaafitti bantee jinniif waswaasni jinnii si seenee arra ati hulaa biraa keessa jirta ammoo. namni tokko hoggaanii fi oduu gammachuu waljiin jiru wal jibbi waliigaluu dadhabe waan kana wanni fidumaan namni if qeeqee rabbi irraa fagaachuu diin irraa fagaachuu ibaadaa dhiisuu haraam nyaachuu badiin heddummachuutu mana tokko keessatti rakkina guddaa uuma akkuma rabbiin jedhe laa yughayyiru allahu maa biqawmin hattaa yughayyiru maa bianfusihim jedhan rabbiin waan ta'e takka sirraan fudhatu sirraan jijjiiru haala bareedaa siitu jijjiirame siitu rabbi irraan fate si gala waa takka wanni sixiriin siitu xeesin jirtu kara intala saniitis yaa rabbii tokkicha kasi uumetti garagaltee warra rabbi sodaatu bira dhayxee ruqyaa narra qaraa quraana na qaraa haala kanaan na jiraa jettee barachuu dhiiftee san sammuu keessa kaayyattee shayxaanaaf hulaa fibbante ta duraa tokkoffaa wanni siif dhaamnu hatattamaan mee dhiqadhuutii wudu'adhu rakaa lama salaate rabbii kee kadhadhu si gala yaa rabbi haala kana narraa jijjiirijii karaa rabbii keetii deebii salaata shanan waqtitti irra buufadhu galgala gartee hoggaa raftus aayatal kursiyyii الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الإبا في أفرطمي شمو شنتمي شني سورة البقرة خيسة خنا ليمي بشانت مرات ربا قرألو سورة الفاتحة مرات ربا قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلك قل هو الله أحد خناس تربة تربة تكرئي بشان كناس لقادا جريس قام خيدي بتشادا إفي في ست فيدما ورخيت اللي ayata akkanaa kana gartee qaraatanii hoggaa raftanis firaasharra ol baatan harka keessan lamaan akka nama rabbi kadhatuutti ol qabaate mu'awwidhatayni suuraa didiqqaa lamaan kana qul a'uudu birabbinnaas qul a'uudu birabbil falaqi kana marraa sadi sadi qara'amee harka keessanitti tufaa qaama kanaas dibadha xaharaa wudu'adhaati wudu'a rarrafaa mee karaa haaliqaa deebi'a achi boodaan ammoo ati kagartee sixirii irratti if keessu kan sixiriin biraan jirtu intaltii saayikiloojii gartee ilmi namaa sammuu namaa fuudhuunis fuute waan dur gartee bira kutte cuf rabbii kee qofa kadhadhu rabbii kee qofa kadhadhu intaltii seerii naggoota waan je'amu sammuu ta'e keessaa baase inshaa Allah rabbiin fayyaasiif kataba keessaa aakhira halkanii keeyitti rabbii kee kadhadhu siin jenna obboleessa keenya. Iyyanaan itti aantu dhaddachuma jaalalaatii galmee dhibba saddeetii fi kudha sadii obboleessa keenya tokko kunilleen mee dhageeffadhaa obbolowwan keessaahuu warreen gartee intala takka odoo akka xukumii shari'aatti walitti dhufanii intala warra isaanii dhaqee hulaa takka naa kennaa kophaa jettee hulaa banattee teessee obboleeyyansi irra haadhasee abbaasee nama tokkoof bira keessee intala takka odoon laallanne odoon haaseessine. akkanumatti lafaan gartee kanummaan arki intala takka isii ilaalee intala san fuudhisiin jechuudhaan sobamtee warreen jirjiraan intala takkanaatii wajjin bultii jaarrattan meedaa utii iyyannaa tana keessatti ifilaala. Akka jiru obboleessi keenya kun eegaan bultii jaarradhee guyyaa torba. Waan duuba ana arraan tana za'aa tana isinitti na fide intalaan fuudhe tana guyyuma tokko. ko iyyatiin fuula kiyya dura dhuftee hin agarre. Intalaan amma fuudhe tana guyya tokko akka jirjiraatti illee fuula kiyya dura illee dabartee intala tana agarre. Intala tana namni naa laale masaanuu haadha xiyyaati. Isummaan sanuu masaanuu haadha xiyyaa sanuu intala naa laalte san takkaa fuula siidhaa agartee hin beektu intaltee hijaaba lafan keessu. Duuba maalirratti irkatteeti fuute yoo kanaan jettan taatan isiilleen gamasiitii aayyadaan tiyye sun obboleettii dhagarte ta fuula banaadha. Obboleettii gartee eega isiin akkanaa taate obboleettiin hijaaba qabdus akkuma tokko jetteen naafilte. Amma gaa intala isiin naafillaan nikaanaa godhan. Eega nikaanaa godhaniin boodatti gaaf tokko akkuma jarjaraatti mee hottu haani haa wal godhanne arra qacelluuttiin silaalaa hijaartii tiyyaa jennaan lakki an sibira dhufee na laallachuu warri keenyan hayyamanii naan jette. Tanumaa tana jidduu guyyaa tokko ganduma ollaatti rabbii walitti nu fide ganda namaatti anaa namaa wajjin jiru. Amma gaa isiin tun jaartii tiyyaa mee gaa hottu as banadhuu siin laala jechuu nama biraan jira jechuun if qaanfadhe. Allahu akbar. idduma tana gaa odoo arraa boru jennu guyyaan aruuzaa gahee intala gartee naa baasanii manaan naa gayan gaafa mana kiyya dhuftee intalti tun ol seentee huccuufirraa baaftee fuula siidhaa naa ibsitu bar gaggabuu malee humata akkanaa nafne gaggaba malee namni laal namumaan na bira jiraatiin hin qabiin intalakkumaan akkanatti jee ijaan arketti bar nama kanatti fokkinarraa ijaan laaluu danda'anii miti. Waan fidanii nu jidduu haayan nyaataafillee nyaata isumaa wajjiin harka haayuudhaatu narratti gaara ta'e. Nama ta'u haa gammaddee fuula keeysan laalle haa walittiin kofallee haa walittiin haasofne tokko wajjin nyaachuun wajji dhuguun akkami jibbansaan isii jibbirra. Duuba dhuftee gaa mana naaseente wanni ji'u jirtii waan kana anaatu if muude calleessaan calleessaan isiirraa filadhe. Bakkaan isiidhaan akkana waan kana jee waan dabare haasa'u calleessin haa baasu jeetinuuse. Gabaabinumaan kaniin amma nuural hudaaf ibsuu fedhe an intala tanaa wajjin jiraachuu hin fedhu. Intala takka ta gammachuudhaan wajji nyaatanii wajji dhuunnee wajjin hin kofalle waliin jiraachuun ni jabaatti oduu anaaf hin ta'in namnummaan cuftinu. Dubbiin bakka tana geesse mee maal naa dhaamtanii ija obboleessi keenya kun. Deebisaan siif gumaachinu yaa obboleessa keenya ilma musliimaa. Islaamummaan maqaa miti. ammumarraa eegallee wal hubachiif. Namni musliima ta'e maqaansaa kana maqaansaa kana namni kiristaana ta'e maqaansaa akkana maqaan akka hin jiru shari'aa keessa. Ati girmaa fi baqqalaa fi caccabsaa fi daddabsaas ta'e ati musliima ta'e. Islaamummaa jechuun huji. Hujii malee maqaa miti. Namni gartee maqaa islaamummaa uffatee diinsaarraa fagaachuutu boolla gartee qushaashaa bira hutee. arra ilmi namaa boolla udaanii keessatti kufaa jira. Diinsa irraa fagaachuudhaaf jecha. Obboleeyyan kiyya dhiiraa fi dhalattis. Islaamummaan bar hoggaa dura gartee bultii jaaruu deemtu. Aniin kun biyya takkaan bulchaa sammuu ta'e keessayyaati. Namni dura mootummaa biyya bulchituun duratti maali? Bultii mana keessaati. Namni gaafa bultii mana keessaa bulche ilmaan horee ilmaan bulfatee ee barsiifatee qaraasifatee nama isaan godhate achirraa namni mana keessatti mootii ta'e wahiin deemuu danda'u gabbayee hawaasa gandaatiinis deemuu danda'a. Namni hawaasa gandaatiin deemuu danda'u borullee filamee karaa hojii mootummaa keessallee galee biyyaaf filamee biyyaan deemuudha danda'a. Duuba Jaarmayni jaarmayarraa duraa maali? Ilmi namaa eega dhalatee guddate bultii jaarrachuu. Intaltee takkaa fi dhiirti dhalaa gaafa wal fuudha fedhan maal ta'uu qaba waa hunda dura. Bar wanni wal barbaadaniif saalaa miti. Namuuf dubbiin kun haa galu. Namni hogga bultii jaaruu deemu hawaasa jaaruu deemaa bar. Bar namni kun hogga intala fuudhu jaartii gartee fuudhee haadha ilmaan ilmaan haadha ilmaan isaaf hortu. Ilmaan saatiif jecha. isii filachuu qaba. Isii laallachuu qaba. Ati bar saalaaf jecha isii fuudhuun deemtu bar. Cifraa nabi Muhammad hedduummeessuuf deemta. Akkas taatu ilmaan keetiif bakka laali. Akkuma manguddoon teenyaa hojjettutti ilmaan intala namaa mukarraa hiitee ta'e mukatti ni dhini. Dubbii tana qabadda. Akkana jechuun maali? Intala takka tan namni fokkattu ji'ee dhiisu yoo haatee fuute ati isii rakkoo irraa baafte garuu wanni gartee isii si hortuu maali? wahuma akka isiiti. Ilmoon ta'e yoo isii sanii baate akka mantala gartee gurbaan kun ji'uu kanatti yoo intaltii tuni ilmaan itti bahu ta'e atirra isiisan rakkoo irraa baaftee fuute yoo sabbartee waliin jiraachuu feetinuma jiraattati. Ammoo ilmoon ta'e ilmaan akkasii ka hortu yoo taate ilmaan kee muqattiiti akka namni sirraan fuune jechuudha. San dura wanni beekuu qabnu uumaa tana rabbiin cufti cufa awwaan isaa malee rabbiin kenni kenneef. Dubbiin duba nama rabbiin gubbaa tanaan fokkinni isaa namatti fokkina fakkaatus waan rabbiin nama kana boonseenii jira. Garii sagalee bareedduu kennaaf, garii haala bareedaa kennaaf, garii rabbi riskii kennaaf, garii rabbiin nama kana hayyuu godha. Wahuma rabbiin isaan boonsuu jira duuba nama kana yaa obboleeyyan kiyya. Ammoo yeroo bultii jaarratan keessatti bu'uura nabiin keenya lafa nuuqaaye alayhi salaatu wassalaam. mee gabaabina hoottaa hadiisa tokko qofa walaa hubachiifnu hadiisni kun muslim keessa jira namni odeese abi hurayra abi hurayraan maal jedha anna rajulan ata nabiyya sallallahu alayhi wasallam gurbaan tokko oduma gaaf tokko kanatti eenyuuti nabii rabbi dhufee فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار intala takka tawa gosa lammii Awsii fi Khazraj kan ansaarotaan beekaman intala takka guduunfaa geeffatee qaadhimate. Amma dura ni kan godhanne beekadha. Intala tana qaadhimate. Arrabar guduunfaan geeffadhee lookoon geeffadhee jeyaa ergamaa rabbi. Mee namiin rabbi waan jedhe dhageeffadhaa yaa akhi yaa jara keenya. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبل أنظرت إليها الله أكبر أبو ديتي انت لسن فول درغت تيسي من ساني ديتي تكاو بك إسن اتفا أمان تتكت يامتي انت لا فول في الرابني متى في الرابني يتي انت لسن كأجيلت أفان سي خيساس إجسي خيساس وهن دفر رالالتجين دقي فدا قال لا لا والله إلا اللي يا إرجما ربي قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا أبو إرجما ربي عليه الصلاة والسلام جاني مالجين بو كي أمو مندين أدادان نالالي آيدان نالالي أبليتين نالالي هبون نالالي شوف وانجا سمو خيسا باسي داكيتي انت لسن قد في الرالالي أمني أنصار توتا خون ديك أقرين ساني ورأي جبلوك أفاجرا warra gartee iji xixiqqaatu faadhaa jira. Ee uumuma rabbiiti. Garuu hoggaanii fi waan takka laaltee xixiqqaattus balooqa qabaattus waan rabbiin isin bareechee jira. Gatteessee waa hunda sii taate rakkoon qabdu. Garuu immoo kanumatti intala takka odoo laallanne akkanumatti namni sii laale intala san fuudhu fuudhu jechuun kunoo jiruun akkana akkanatti namatti bishooyti. Obboleessa kiyya. Intala filachuun shari'a islaamummaa keessa dirqama nama cufarra jiru intaltilleen gurbaa filachuun dirqama isiirra jiru bar dhayxanii laallachuun jee nabiin keenya hadiisa biraa keessatti liyudama baynahumaa jee bar idduu isaanii akka jaalalli zalaalam taatuuf hoggaa taa'een bakka gurbaa reefuu kana gattaa'ee intala takkaan laaliin gattaa'ee huccuuf irraa bante silaal intalti wallaaltee duraan qaceellotti jecha hofalchiisuutillee hofalchiiftee ilkee isii keessaas gartee harkaan hin tuqin akkanuma taa'ee dubbadhu yeroo dheertuu siin biran taa'in diin waan kanarraa harkatti yoonii fi intalti tuni waan kanarraa hafe booda qaama sirraa yoo agarte kabajaa akka agartee baras eega huccuuf irraa baafte fedhannaa keeti. Wanni kun wajjin jiraachuu naman dhoorku garuu niin balfa yoo jette hoggaa san gaggeessuu dandeessa. Maaliif nabiin rabbi kana nuun jee ganamaan firraa laalaa intala takka eega fuudhanii mana geessan warra deebisuun namarratti ba'a. Waa meeqatti baaftee jirta. Warra isaaniillee qalbii cabsu. Warra gurbaa qalbii cabsu. Ifillee qalbii cabsu. Ammoo odoo qaadhimummaa keessa jirtu. Qaadhimmaan waan nama lamaa sadii deeqeessii dubbisu. Intala san irraan ooluu irra ooluun laaftuudha. Tanaaf jecha yaa warreen dhiiraa fi dhalaan suuraa irratti ergattanii ni wal godhattan. Yaa jara keenya rabbi sodaadha suuraan arraan tanaan namlal faranjiin waan dalagaa addunyaa tanarraa dalagaa jirtu dhibbarraa harki sagaltan bu'uma dhalaan itti fayyadamtu. Intala shaanqillaa bar fuullisiidha gurraattiin ittiin hafne dawaa if dibdu faranjii isii gootuu jira. Rifeensi akkasi funyaan akkasi kaawuya gooti konkonnillee waa ol kaasuu jira uumaa rabbiin uume kanarra. Tanaaf shari'aan hoggaanii fi gurbaa laallattan intalaa laallattan akka rabbi isin uumetti intalaas odoo waa takka walaa hinna huulaa jinnii waa takka odoon godhan akka rabbiin isin uumetti laalladha. Obboleessa keenya dogongorri guddaan ati qabdu ta duraa. Taraa duraatiif nama aayyadaan intala laaltuufis sihi takka. Yoo haateen jiraanne obboleettii jira haboon adaadaan naa laalee dhageenye nama aayyadaan laaltuufis taraa duraatiif si dhageenye. takkaji lammeessa aayyadummaan sanuu ammas kas ilaalte bar isii ati sila ati fuutu laalle sun hijaaba qabdii hin banattu jedhani obboleettiin tun eega gartee obboleettii arkee isiin agarree akkuma tokko si amansiifte akkasitti ati gartee si amansiisuun ati irriina gartee qabduu nama garsiisa obboleessa keenya. Lammeessa deessaa dabartee ammaas eeganii haa godhatte intala tana bakka feetetti odoo manatti yaammachuu hin taane dhaquu qabda. Eeganii haa godhatte mana dhayxee mana dhayxee mana isaaniitti laallachuu mirga keeti. Diduulee hin dandeessu. Odoo mana dhayxee laallatte achitti intalti naan taane beeyte wahuma gartee itti baaftallee wasalaahu wani namni keenya waa baasu waan xiqqoodha dhiiftee biraa deemuu dandeessa. Ni hutte lamma isaa dabartee eeguma ni haa godhatte kana ganda biraatti walit dhuftan sadee isaa hirrina ati qabdu. Ammas lafaa haatee silaanii laalaa namaan nu bira jiraa jette obboleessa kayya abbaan fedhe haa jiraatu namni laal akkana gaadaa duuballee gara ni gala. Mana kana jirtu kanatti warra jirtu kana dubbiftee. warra kiyya kanaan dubbisuu fedhaamee achiin seena jettee warra kee dubbisuu dandeessa. Eenyu si dhorka jaartii ta'eetiin haa godhatte shakkii fidde bakka tana keessatti matummaan keetu. Marraa sadii jilaal gaafa intala duraatis gaafa mallee kana lammeessaatis gaafa sadeessaatis. Afreessaan intala gaafa gartee mana keesseen tuuccuu banachuun dirqama isiiti. Gaafa immoo isiin gartee fuula kanatti nama cufa dhoofattu rabbuma tokkichaa isii beeka. Dhugumatti rabbi sodaaf akkasii cufatti taakka. Lammeessaa fokkinaan qabaa abbaan bar yoo nama arkee bareedinni kana jee irrina qabu namni finni beeka dhalaa fi dhiirattis. Yoo fokkinaaf kan ani fokkattu jettee akkasii cufattu taates arra dirqamatti banatte arra isiin. Duboonni sirra jiru maali? Wani siin jennu. Tokkoffatti namni dachii balleessisi. namni faaga islaamummaarraan tarkaanfatee daangaa cabsisi namni kabajaa gartee dhiiraatiis firraa fuudhee sa'illaa dhiirtii tuni waa kan qabdu dhalummaan feetillee yoo dhalaa laalteef isaan illaa saalumarraa dantaadha malee waa ilmoo fiitii fi kanaafis waa yaadanii ja'anii akka dhiirarraa haasawan dhiirallee gurra arrabsite. Afreessaa ati immoo Abbaan kee bakka jiru haatee bakka jirtu obboleeyyan kee bakka jiru waa takka waan irraa dubbatte hin qabdu. Isaan kana dhiiftee ayyaana irratti hirkachuunis waan nama laalchisu waan ajaa'ibaati bakka tana jira kunis irrina keeti. Tamaayyii tana gaha eega intala tana mana ol seentee intala tana agarte. Bar wanni jibban saja'an bakka tanatti ifillee himuu qaaniis irratti. Maaliif bifa ati irratti irra deemaa turte kanaatu waan nama ajaa'ibsiisu. Garuu eegan intala tana wajjiin laallaallal dhaggeeffadhu tokkoffaa eegan intala tana wajjiin jiraachuu hin danda'u gammachuu irraa hin qabu namni kun waan gammachuu irraa qabu nyaata waan takka tan feene nyaachaa jibbaa yoo nyaatan lolloocciin nama qabaa hayaadduu taate intala takka tagartee fuula arkanii waliin haasawanii koflan ittillee qananii'uu fedhanii nama ijaan arkuu hin dandeenye. akkamitti itti qananii mirga keeti. Wanni ati qabdu tokkoffatti arraan tana intala tana kan arrabsite kan tuqxe dhagahi qawmata kan jenneen wa eega isiin tun siin tahin akkuma isiin jirtutti waan gooteefis tarraa hafuu hin dandeenye akka feete akkatti gaafatu siif beekaa manguddummaanii. Wanni namni waan si godhe hin jiru wanni takka. Wanni warri intalaa waan si godhe nam tokko hin jiru waan atiif goote malee. Ammoo nuti kasiin jirru dhugumaan intala tana gartee akkasitti lubbuu teetii fi ilmaan keetii fi kana curaaf hayaadduu taate waa cufa dhiisii kabajaadhaan fuudhu akkuma rabbiin famatti'uu hunna jeebar. Intala takka ta'e isin hin ta'in eega bultii jaarratanii walii galuu dadhabdan gammachiisaa ilaalla. Boonsaa manaan gihaa jeebar rabbiin. Kanaafuu tokkoffaa intala akkasitti deebisu. Lammeessaadha ararraa eegaltee intala takka. odoo intala takka fuutee afur shan jahallee hiikaallee turtee sirraa argamte laalinsi keenafu ta'an qammaatuun qaraatii si haa taatu gorsa siif haa taatu ayyaana ati maqaan kaasin taakka lammeessaa intala tanaan ati wanni gartee akkana cuqqaallattuuf akka namni sin agarreef jettee intala tan akka hin tuttuine waan si gooteen qabdu intalti ganamaanuu awwarri keenya sibira dhufuu nan dhiisan siin jette mana keenyan dhufin siin hin jenne hulaan isaanii siif bana anaatu if godhee beeki waan baafte cufa rabbii keeti irratti xisaabbadhu bira kuti rakaa lama salaati istikhaaraa du'aa istikhaaraas baradhu rabbiin gartee ta isii caaltu bareedinaanis diiniinis waliin argachuun ni'ima intala diin qabdu ta bareeddu waliin argachuun sigala ni'ima jirjiraan maletti warrarraa gartee dhalatte isaanirraa if olin fuudhinii. haati jiraattu adaadaan haboon obboleeyyan dhalaa kumbar waan sirraa dhokate si ilaaluu danda'anii warra gartee akkasii ergadhu jireenya kee aalii qabaachuu keetu si haa beekanii akkasitti duuba nama diinitti illee irkadhu dhala akkana akkanaa naa laalaajii atis nama diiniif godhi mataa keetiif toli waan dabre cufas yaadadhu rabbiin dhalaa addunyaa irratti uumame nuuf godhe rabbiin kabiraa namni biraa fuudhuun jiru takkittii tana beeki rabbiin akkanna caaluu si haa filu wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.
maashaa allah shiika keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktar Luwaawul Islaam. Rabbiin isinirraa jaalatu beekumsa irratti beekumsa isiniif haa dabaluu isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa kiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما